или نسبة أمريكا ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyo ngabo mumenya yuko umumenyeshamakuru kajya ariko kazi kiwe iyo aje eh, ku rubuga ruba ruriko ruberako imyiyerekano ntibamurabe ngo ava mu iradiyo iyi naka ntibamurabe ngo ava mu kimenyeshamakuru iki kinaka ntibamureke akore mu bwisanzure uyo ni rishagira amahoro ayoboye urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ukugena ibinyamakuru bikora mu burundi iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere nyamara imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu eugenie mukankusi atubwire amakuru yaduteguriye uramutse neza eugenie
waramutse nawe fideli bwake namwe inshuti muduteze amatwi perezida w'uburundi pierre nkurunziza yabwiye abanyagihugu ko amatora ataha hazaba mu mahoro kandi ashimangira ko akaduruva kabaye umurwa mukuru bujumbura ntaho gahuriye n'ibibera mu bindi bice by'igihugu nubwo imyigaragambyo yakomeje bwana nkurunziza yavugiye kuri televiziyo ya leta ejo kuwa gatatu ubwo yatangazaga ko amatora ataha y'abadepite yigijwe inyuma ho icyumweru kuzageza ku itariki ya gatanu ukwezi gutaha kwa gatandatu bitewe n'urugomo rushingiye kuri politiki abatavuga rumwe na perezida bagerageje gukora kudeta mu cyumweru gishize ubwo atari mu gihugu yari mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere iyo kudeta yaburiyemo ariko urugomo rurakomeje buri munsi ejo kuwa kane abigaragambyaga basakiranye na polisi batera amabuye ubwo abofisiye bakoreshaga ibyuka biryana mu maso kandi barasa mu kirere mu buryo bwo kubaburira ababonye ibyabaye bavuze ko umuntu umwe byibura yakubiswe n'isasu kandi ko ashobora kuba yaritabye imana ku byerekeye ubuzima raporo nshya yasanze abakozi bo mu buvuzi muri gineya sierra leone na liberia bataranduye virusi ya ebola ku buryo bungana byagaragaye ko icyorezo cya ebola mu burengerazuba bwa afurika cyibasiye abakozi bo mu buvuzi mu buryo bwihariye abo ni abafashe iya mbere mu kurwanya iyo ndwara raporo y'ishami rya onu ryita ku buzima oms ku nshuro ya mbere yarebye ingaruka iyo ndwara yagize ku bakozi bo mu buvuzi basanzwe ari bake kandi badafite uburyo buhagije bwo kwikingira gukingira amagara yabo muri gineya liberia na sierra leone oms yasanze virusi ya ebola yaranduje abakozi bo mu buvuzi magana inani na cumi na batanu kuva icyorezo cyadutse mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kugeza mu mpera z'ukwa gatatu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kandi ko abarenga mirongo itanu ku ijana ari abaforomo n'abaforomokazi hamwe n'ababafasha barimo abashoferi abakora ibikorwa by'isuku abashyingura abitabye imana hamwe n'abandi bakozi b'abakorerabushake mu midugudu kuri siriya indorerezi ziravuga ko eta islamike yafashe umupaka wa nyuma hagati ya siriya na iraq umuryango w'abanyasiriya urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu wavuze ko ingabo za siriya zahunze umupaka w'ahitwa aretanaf biha abarwanyi uburyo bwo kugenzura uwo mupaka abacunga ibihabera bavuga ko umutwe wa eta islamike ugenzura hafi kimwe cya kabiri cya siriya nyuma yo gufata umujyi wa palmira ibi bikaba byatumye ibintu ndangamurage bimaze imyaka irenga ibihumbi bibiri bishobora gusenywa inaha i washington umuvugizi wa departoma ya leta muri amerika marie haf ejo kuwa kane yavuze ko amerika itumvikana n'umuryango w'abanyasiriya urengera ikiremwamuntu ugereranya ko eta islamike igenzura kimwe cya kabiri cy'igihugu cya siriya avuga ko ubuyobozi burimo gukurikiza ibyasabwe na bamwe mu badepite ba leta zunze ubumwe za amerika bashaka ko uburyo bukoreshwa muri siriya na iraq buhinduka hagakoreshwa uburushijeho kugira ingufu mu gihe leta islamike irushaho gukaza umurego umuvugizi wa departoma y'ingabo ya amerika steve warren ejo kuwa kane yavuze ko amerika izajyana rokete ibihumbi bibiri zirwanya amatanki mu cyumweru gitaha gufasha ingabo za iraq guhangana n'abiyahuzi batega bombe katari izakira imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri yananiwe kuvugurura imibereho y'abakozi b'abimukira nk'uko bivugwa n'umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi nyuma y'igitutu mpuzamahanga katari hashize umwaka yijeje kuvugurura uburenganzira bw'abakozi b'abimukira harimo guhindura ingamba zibuza abakozi kuva mu gihugu cyangwa guhindura abakoresha muri iyo raporo y'ejo kuwa kane umuryango wa amnesty international wavuze ko ayo mavugurura ataje mu buryo bwihuse bihagije yongeraho ko hahindutse ibintu bike cyane kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu by'abakozi b'abimukira muri katari coca-cola visa na adidas amasosiyete atanga amafaranga menshi yo gushyigikira igikombe cy'isi yasohoye itangazo kuwa gatatu avuga ko afite impungenge ku buryo abakozi b'abimukira bakomeje guhohoterwa nubwo atavuze niba azahagarika inkunga yayo ku irushanwa ry'igikombe cy'isi umuryango w'umutekano n'ubufatanye mu burayi ejo kuwa kane wavuze ko impande zombi ziri mu bushyamirane muri ikirere zarenze ku masezerano yo guhagarika imirwano uwungirije uwo muryango ucunga ibibera muri ikirere alexander hag yavugiye i Kiev hejo kuwa kane ko impande zombi ziri mu bushyamirane zakomeje kurwana no gukoresha intwaro zagombaga kuba zarahakuwe haga avuga ko intara ya donbass ikomeje kuburamo umutekano kandi ko ntawamenya amaherezo yabyo leta zunze ubumwe za amerika n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi byareze uburusiya kuba bafite uruhare mu bushyamirane bubera mu burasirazuba bwa ikirere butanga intwaro n'ibikoresho
urakoze jeni ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere mu burundi bamwe biyamiriza ikindi kiringo ca perezida pierre nkurunziza abandi bakiyamamariza amatora yimirije y'abajenama b'amakomine n'abashingamateka ico gikorwa co kwiyamamaza nticoroha mu makomine asanzwe agirwamwo imyiyerekano tabita mukamusoni nivyo atubwira twebwe igituma tuzibira muri karitsiye iwacu ni kugira ngo nyine tuzibire aba bantu b'imodoka z'abapolisi zishobora kwinjira muri karitsiye kuko hari imodoka nyinshi zigenda zirarasa mwibabara ukabona zigenda ziraturasa nyine mu makaritsiye twibereye mu karitsiye iwacu uwo ni umwe mu rwaruka rwari rwazibiye amabarabara muri karitsiye ya kinanira ya kabiri muri iyo karitsiye nta myiyerekano nyezina y'abiyamiriza ikindi kiringo ca perezida nkuru nziza yari kwiraba ariko utubarabara twinjira muri karitsiye tuguma twugaye kugira ngo urengane ufise umuduga ubanza kumenyesha uri we canke ukaba uri uwo bazi canke umumenyesha amakuru canke umusirikare mu kanyosha imyiyerekano yari yabaye ariko abayigira ahanini banka ko abiyamamaza bagera muri karitsiye yabo ku ibarabara rya gatanu ryo mu kanyosha ni haruguru y'ibiro vya komine ya kanyosha igihe twahashika abanywanyi b'umugambwe cnddfdd bagira bace kuri iryo barabara aho bariko bariyamamariza amatora y'abajenama ba komine n'abashingamateka yimirije ariko ntivyari byoroshye guca aho hantu kuko ababa muri iyo karitsiye bari bagavye bateze imitego y'amabuye n'ibiti hari n'ikiraro bari babomoye kugira bashobore kuzibira ibarabara ngo ntirirengane igipolisi caca kiza kirazibura amabarabara ariko kibanje kurasa hejuru kugira gishwiragize abo bari bagiko baragira imyiyerekano
mutamakazi wowe ndabona uri kuriya uri ngaha anye mbega wumva umeze gute
jewe ntaco mvuga nta kimwe
umumenyeshamakuru w'igihe ariside nizigire ntiyemerewe gufata amafoto y'imyiyamamazo ya sndfdd mbere yahatswe no gukubagugwa muri karitsiye ya musaga nyakabiga jabe na ngagara imyiyerekano naho nyene yabaye akagwi k'abakenyezi mu gitondo co kuri wa kane kari kagerageje gushika mu gisagara igipolisi kiragashwiragiza abava mu bwiza na nyakabiga bari baranduye ibiti vy'ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru zetel babirambika mw'ibarabara ryitwa moso igipolisi kirabikuraho naho nyene cabashwiragije ubuzima mu yandi makariti ariko burabandanya ni nko mu kamenge gihosha kigobe mutangano n'ahandi hagati mu gihugu naho nyene imyiyamamazo yo mu matora yimirije irakogwa n'imigambwe CNDD-FDD iprona irongowe n'umufasoni Consilia n'imigira n'umugambwe FNL wa Jacques Bigirimana hari ariko n'utundi duce tumwe tumwe imyiyamamazo ihora iburagizwa ni nko mu ntara ya Bujumbura mu makomi namwamwe iyindi migambwe itari mike nka Sawanya Frodebu FNL ya Gwasa MSD n'iyindi bavuga ko badashobora kwiyamamaza kubera gutinyira umutekano wabo i Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ikibazo cy'abamenyeshamakuru b'abanyamahanga bakorera mu burundi ataruhusha rwa leta bafise n'umutekano w'abamenyeshamakuru muri kino gihe cy'imyiyerekano nibyo byatumye richard amahoro ayoboye urwego rwo gucungera ingene ibinyamakuru bikora aremesha ikiganiro n'abamenyeshamakuru aho yasabye ko abamenyeshamakuru bo kubahiriza mu kazi kabo nabo bagakora bisunze amategeko agenga umwuga desire yatunga imana yarakurikiranye icyo kiganiro urwego rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru mu burundi bikora cnc rurafise ivyo runegura mu gikorwa c'abamenyeshamakuru mpuzamakungu aho harimwo bamwe muri bo bakoresha imvugo ndenzarugero igaca umutima abarundi nk'uko vyashikirijwe na hisharagira amahoro arongoye cnc turashima muri rusangi ingene ibikorwa biba biriko biragenda ariko ntitwovuga yuko byose byera turakunda kubona yuko hariho n'abashiramwo indenzarugero mu kuvuga ibyo baba bariko barabona ku rubuga rw'abari mu myiyerekano aricyo gituma nk'uno munsi rero twagize inama n'aba baserukira ibi binyamakuru byo hanze y'uburundi kugira tuvugane ingene bariko barakora hano mu burundi aho usanga rimwe na rimwe n'aho abantu baba batekanye bobo ucumengo iyo bagiye ariko habera iyo myiyerekano hari aho abantu iyo baba batekanye iyo bababonye uca ubona yuko umengo bagiye nko kubakabura muri kino gihe abamenyeshamakuru bahura n'ingorane nyinshi mu mwuga wabo na cyane cyane mu myiyerekano aho bamwe mbere bahakwa no kwicwa abandi bakagabishwa Richard Giramahoro asaba abagira imyerekano abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano kubahiriza abamenyesha makuru n'ibikoresho vyabo baba abari mu myerekano bomenya yuko umumenyesha makuru kajya ariko kazi kiwe iyo aje ku rubuga ruba ruriko rubera kw'imyiyerekano ntibamurabe ngo ava mu iradiyo iyi naka ntibamurabe ngo ava mu kimenyeshamakuru iki kinaka ntibamureke akore mu bwisanzure kuko umutekano wiwe urakenewe kuko n'ibyo biba biriko biraba ntibishoboka ko bimenyekana atahashitse kandi nawe nyine adafise umutekano cyo kimwe n'ibikoresho byiwe aha rero ako kamo ndagatera ndagatera abo baba bari mu myiyerekano ndagatera abo baba bari jejwe gucungera ingene iyo myerekano ibiri kwiragenda nkagatera mbere n'ababa bari mu ntwaro muri icyo kiganiro Richard Giramahoro akaba yasavye abamenyesha makuru b'abanyamahanga n'abakorera amaradiyo mpuzamakungu ko batokwibanga gusa ku myerekano iri kwiraba mu Burundi ahubwo nyabona ko n'imiyamamazo y'imigambwe iri kwiraba nayo nyene batoyisiga inyuma Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
abakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isa kumi n'ebyiri isa moya n'isa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
hirya no hino mu gihugu cy'u rwanda ejo ku munsi wa kane hatanguye ibikorwa byo guharura impunzi z'abarundi zakiwe mu banyagihugu zitagiye mu makambi izo mugenzi wacu asumta kabo yaganiriye nazo zitangaza ko zikeneye gufashwa cyane cyane ibijyanye no kwiga kw'abana babo n'ubuvuzi kugeza ubu impunzi z'abarundi zitari mu nkambi ntizizwi umubare wazo ariko kuva kuri uyu wa kane izo mpunzi aho ziri hose mu mirenge yo mu rwanda zatangiye kubarurwa abahungiye mu miryango y'abanyarwanda yabakiriye biruhukije bumvise ko izo mpunzi nazo zigiye kumenyekana kuko zikeneye ubufasha nk'ubuhabwa bagenzi babo baba mu nkambi uyu muryango w'abantu umunani nawe usanze mu murenge wa masaka mu karere ka kicukiro bambwiye ko uko iminsi igenda ishira ariko ubuzima bwabo bugenda bukomera kandi bataretse n'umuryango wabakiriye twifuza gusa ko batumenya bakadufasha kubera biragoye turi umuryango ungana gutya gushikira ahantu urumva n'ikibazo bakadufasha bakagira icyo badufasha ariko ntitutagiye mu nkambi kuba mu muryango nawe yari afite undi muryango mukaza kubamo biba bimeze gute biragoye nyine nuko gusa bihangana ariko biragoye biragoye nko mu minsi iza birashaka kugora nabo kubera kubaho nyine kubaho kugaburira abana cyangwa abana barwaye umva nyine n'ikibazo yaba impunzi ndetse n'imiryango yagiye ibakira ikabacumbikira bose bagenda babona ubuzima burushaho kubarushya bitewe n'umubare munini umuryango usabwa gutunga uyu mubyeyi utuye mu murenge wa masaka yakiriye impunzi z'abarundi barindwi kandi nawe asanganywe umuryango w'abantu barindwi kugeza ubu kubabonera ibibatunga ngo ni ihurizo ariko akavuga ko agomba kwihangana ngo kuko adashobora kubatererana mwebwe mwakiriye abantu bangana gute hano mu rugo rwanyu ni barindwi natwe turi barindwi cumi na bane mu mujyi wa kigali ubwo ni ibintu byoroshye nta kundi babona ubigira byaje biba byaje nyine none se nk'abana ba musaza babashyira wakwemera ko wajya mu buhunzi uhari ni ikibazo ariko umuntu aguma agira ngo bizashira bagende ku buryo utakwikura abantu murya bike mukabisangira ariko ukumva uguwe neza kuko abantu bawe batapfuye turishimye ko hsr bamenye n'abana bikomeje ubuzima bwakomeza bakiga bakabafasha ku buryo batavuga ngo bari abana ni abarundi n'iki za mituweli zaza nk'uku bakaba bazibaha bakivuza mbese ubufasha bw'ubuhunzi bakabubona impunzi zashyikiye mu miryango y'inshuti zabo b'abanyarwanda nazo zirasaba leta cyangwa se n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hsr kubafasha cyane cyane ibigendanye no kwivuza no mu myigire y'abana babo bifuza yuko nyine bodufasha bakatumenya tugashobora kwigisha abana mu gihe bitarashira bakabasha ku ishuri kugira ntibazosubireyo babyibagiwe hama ikindi nacyo bakagira ikintu badufasha cyerekeye cy'uburyo tukabura nk'ikintu cyo kwifasha nyine kugira dushobore kunganira aho tuba turonka icyo tubaha natwe kubera batubeshejeho nyine baduhaye indaro hama ikindi nyine n'uburyo bwo kuvuza abana kugeza ubu impunzi zitari mu nkambi nta bufasha zigeze zibona usibye gushyigikirwa n'imiryango zaje zihungiramo ariko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze izo mpunzi zituyemo bwemeza ko igikorwa cyo kubabarura cyatangiye uyu munsi ari intambwe ya mbere izatuma izo mpunzi nazo zimenyekana ndetse zikaba zabona ubufasha uyu ni umuyobozi w'umurenge wa masaka ndobarurangirwa roje umurenge nawo wakiriye impunzi z'abarundi nk'inzego z'ibanze ngira ngo ntabwo bari bamara hano igihe kinini ariko ubwo hagiye gukorwa ibarura midimari ikaba yabigiyemo ndumva uko iminsi igenda ibyo ari byo byose ubuzima bwa buri munsi bwabo n'abana babo bisaba kubijyaho inama kugira ngo abantu barebe niba hari abana bigaga bavuga bati mu buhungiro ntituzi igihe tuzavirayo ndumva ari ikintu abantu bakwiye kujya inama no kugishaho inama kugira ngo bifatirwe icyemezo kirambye igikorwa cyo kubarura impunzi z'abarundi zitatujwe mu nkambi cyatangijwe kuri uyu wa kane kikazasozwa tariki ya makumyabiri na karindwi z'uku kwezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu kugeza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugiye kumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika uruhagarara rwa politiki rurabandanya mu burundi aho abategetsi bakomeye ba leta birukanye mu mabanga yabo inyuma y'uko bamwe mu ntwazagabo bagerageje gutembagaza leta ku itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatanu iminsi itanu inyuma y'uko kudeta igeragejwe perezida w'uburundi pierre nkurunziza yarasohoye itegeko rikura mu mabanga yabo abashikiranganje bajejwe imigenderanire kwivuna abansi n'ubudandaji no mu gihe perezida yaseruka ubwa mbere mu gisagara ca bujumbura kuva habaye igeragezwa rya kudeta kugira yerekane ko ari we akiriramutsa igihugu imyiyerekano mu mabarabara yarabandanije ku mugambi wiwe wo gusubira kwitoza mu kindi kiringo abadashigikiye uwo mugambi bavuga ko biciye ku biri n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya arusha yagize uruhara rukomeye mu kurangiza ingwano yamaze imyaka cumi n'itatu mu gihugu ugutangaza ko perezida nkuru nziza azosubira kwitoza mu kindi kiringo vyatumye haba imyiyerekano mu mabarabara imyiyerekano igipolisi cagerageje guhagarika gikoresheje imiringoti y'amazi imyuka ibabaza mu maso n'insoro z'ukuri abantu bagera kuri mirongo ibiri bavuga ko bamaze kwicwa abandi amajana n'amajana barakomereka mu kiringo kiri hafi y'indwi zine z'imyiyerekano muri icyo gihe gutera ubwoba abantu n'ubwicanyi bigirwa n'abagwanyi b'imikangara b'umugambwe uri ku butegetsi imbere y'amatora y'abashingamateka ategekanijwe ku itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatanu n'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe ku itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu vyatumye abarundi ibihumbi n'ibihumbi bahungira mu bihugu bihana imbibe n'uburundi leta zunze ubumwe za amerika ziratewe amakenga bikomeye n'amaraso ashobora kubandanya aseseka harimwo amakuru avuga ku bwicanyi bwo kwihora inyuma y'igeragezwa rya kudeta leta zunze ubumwe za amerika zisaba impande zose kurondera ubwumvikane n'ubumwe aho kurondera kwihora muri iki gihe hari umwuka mubi cyane mu burundi leta zunze ubumwe za amerika zafashe ingingo zo kuziririza kwinjira ku butaka bwazo abantu bavuga ko batyoje uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi zizokwiyumvira izindi ngingo kuba ari we wese ateguye agize uruhara canke ategetse ubwicanyi ku basivile nta mugambi n'umwe wo gufata ubutegetsi mu buryo butemewe n'amategeko leta zunze ubumwe za amerika zishigikiye leta zunze ubumwe za amerika zibandanya kwemera ko kubahiriza ivyumvikanywe ko mu masezerano y'arusha harimwo ingingo itegekanya ibiringo vya perezida ngo ni nkenerwa cane kugira umutekano n'amahoro bigaruke mu burundi leta zunze ubumwe za amerika zivuga ko zizeye ko perezida nkuru nziza azoshira imbere inyungu z'igihugu n'iragi ryiwe mu gihe yiyumvira nimba yobandanya umugambi wiwe udahuriwe ko na bose wo kwitoza mu kiringo kigira gatatu ukwitoza kwiwe mu kindi kiringo bizogeramira intambwe uburundi bwari bugeze ko mu vyerekeye ubutunzi na demokarasi bimwe mu bihugu vyo mu mahanga bitanga imfashanyo biza vyarayihagaritse leta zunze ubumwe za amerika zirakira neza utwigoro two guhuza twishyirahamwe onu n'umuryango w'ubumwe bwa afurika zikaba zisaba abegwa n'ikibazo cy'uburundi bose kugira uruhara rwubaka mu gutorera inyishu ibibazo biri mu burundi muri iki gihe biciye mu mahoro no mu nzira ya demokarasi leta zunze ubumwe za amerika zirakira neza cyane cyane ibyatangajwe n'ikoraniro mpuzamakungu ku karere k'ibiyaga binini ku rugendo rw'abakuru b'ibihugu bya afurika y'epfo kenya uganda na tanzaniya bujumbura mu minsi iri imbere kubonana n'impande zose uburundi bwaragize intambwe kuva ingwano yari mu gihugu yahitanye abantu batari bake irangiye leta zunze ubumwe za amerika zisubiye gutangaza ko zishyigikiye bikomeye abarundi muri ibi bihe bitoroshe na gato iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusa twibutse ibice bikuru bikuru byaba bigize aya makuru Eugenie
urakoze fidel twababwiye ko perezida w'uburundi Pierre Nkurunziza yabwiye amaradiyo ko ama- abanyagihugu ko amaradi amatora hataha hazaba mu mahoro kandi agashimangira ko akaduruvayo kabaye mu murwa mukuru bujumbura ntaho gahuriye n'ibibera mu bindi bice by'igihugu nubwo imyigaragambyo yakomeje bwana Nkurunziza yavugiye kuri televiziyo ya leta ku wa gatatu ubwo yatangazaga ko amatora ataha y'abadepite yigijwe inyumaho icyumweru kuzageza ku itariki ya gatanu y'ukwezi gutaha kwa gatandatu bitewe n'urugomo rushingiye kuri politiki ku byerekeye ubuzima raporo nshya yasanze abakozi bo mu buvuzi muri Guinea, Sierra Leone na Liberia bataranduye virusi ya Ebola ku buryo bungana byagaragaye ko icyorezo cya Ebola mu burengerazuba bwa Afurika kibasiye abakozi bo mu buvuzi mu buryo bwihariye abo ni abafashe iya mbere mu kurwanya iyo ndwara OMS yasanze virusi ya Ebola yaranduje abakozi bo mu buvuzi magana inani na cumi na batanu kuva icyorezo cyadutse mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ushize kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kandi ko abarenga mirongo itanu ku ijana ari abaforomo n'abaforomokazi hamwe n'ababafasha barimo abashoferi abakora ibikorwa by'isuku abashyingura abitabye imana n'abandi ha- bakozi bakorerabushake mu midugudu Qatar izakira imikino y'igikombe cy'isi y'umupira w'amaguru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri yananiwe kuvugurura imibereho y'abakozi b'abimukira nk'uko bivugwa n'umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama ejo kuwa kane yatangaje ko tunisiya hari igihugu kitari mu muryango wa otani cy'inshuti y'amerika ashima amavugurura yacyo muri demokarasi nyuma y'imyivumbagatanyo y'abarabu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe icyo gihugu cyo mu majyaruguru ya afurika kibaye igihugu cya cumi na gatandatu gishyizwe mu mwanya wo gutizanya ingufu n'igisirikare hamwe n'inkunga y'amafaranga hagati y'ibihugu byombi hatabayeho amasezerano mu bya gisirikare hagati y'ibyo bihugu byombi kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda amerika yakoze urugaga rw'ibihugu byo hanze bifitanye amasezerano yo gutabarana bwana obama yabonanye na perezida wa tunisiya beje kayide sbc kuri perezidanse y'amerika umuyobozi wa amerika yavuze ko yishimiye kumva impinduka muri politiki ya tunisiya muri demokarasi bwana SBC niwe perezida wa mbere watowe muri demokarasi muri tunisiya mu mateka yayo y'imyaka mirongo itandatu nk'igihugu cyigenga bwana obama yanarahiriye imfashanyo y'igihe gito y'amerika yo gufasha tunisiya kurangiza amavugurura yayo mu rwego rw'ubukungu no kurwanya ubushomeri perezida SBC yabwiye bwana obama ko ibyahindutse muri tunisiya bikomeje kubangamirwa n'imitwe ikoresha iterabwoba umuryango w'umutekano n'ubufatanye mu burayi ejo kuwa kane wavuze ko impande zombi ziri mu bushyamirane muri ikirere zarenze ku masezerano yo guhagarika imirwano uwungirije umuryango ucunga ibibera muri ikirere alexander yavuze ko izo mpande zombi zagiye mu mirwano
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiya mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa kane itariki mirongo n'imwe y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federica nkundikije
urwego rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru mu burundi bikora cnc rurafise ivyo runegura mu gikorwa c'abamenyeshamakuru mpuzamakungu aho harimwo bamwe muri bo bakoresha imvugo ndenzarugero igaca umutima abarundi nk'uko vyashikirijwe na Richard Giramahoro arongoye CNC turashima muri rusangi ingene ibikorwa biba biriko biragenda ariko ntitwovuga yuko byose byera turakunda kubona yuko hariho n'abashiramwo indenzarugero mu kuvuga ibyo baba bariko uh, barabona ku rubuga rw'abari mu myiyerekano aricyo gituma nk'uno munsi rero twagize inama n'aba baserukira ibi binyamakuru byo hanze y'u Burundi kugira tuvugane ingene bariko barakora hano mu Burundi aho usanga rimwe na rimwe n'aho abantu baba batekanye bobo ucumengo iyo bagiye ariko habera iyo myiyerekano hari aho abantu iyo baba batekanye iyo bababonye uca ubona yuko umengo bagiye nko kubakabura muri kino gihe abamenyeshamakuru bahura n'ingorane nyinshi mu mwuga wabo na cyane cyane mu myiyerekano aho bamwe mbere bahakwa no kwicwa abandi bakagabishwa Richard Giramahoro asaba abagira imyiyerekano abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano kubahiriza abamenyeshamakuru n'ibikoresho byabo baba abari mu myiyerekano bamenya yuko umumenyeshamakuru kajya ariko kazi kiwe iyo aje ku rubuga ruba ruriko rubera kw'imyiyerekano ntibamurabe ngo ava mu iradiyo iyi naka ntibamurabe ngo ava mu kimenyeshamakuru iki kinaka ntibamureke akore mu bwisanzure kuko umutekano wiwe urakenewe kuko n'ibyo biba biriko biraba ntibishoboka ko bimenyekana atahashitse kandi nawe nyine adafise umutekano cyo kimwe n'ibikoresho byiwe aha rero ako kamo ndagatera ndagatera abo baba bari mu myiyerekano ndagatera abo baba bari jejwe gucungera ingene iyo myiyerekano ibiri kwiragenda nkagatera mbere n'ababa bari mu ntwaro muri icyo kiganiro Richard Giramahoro akaba yasavye abamenyeshamakuru b'abanyamahanga n'abakorera amaradiyo mpuzamakungu ko batokwibanga gusa ku myiyerekano iri kwiraba mu Burundi ahubwo nyabona ko n'imiyamamazo y'imigambwe iri kwiraba nayo nyene batoyisiga inyuma Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze desire kuri iyo nkuru iyi nkuru yari yerekeye cyane cyane inama yakoreshejwe n'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza ibinyamakuru abamenyeshamakuru eka n'amaradiyo uh, urakoze cyane rwose kuri iyo nkuru hanyuma tukaba tuhava kandi tuvuga ku byerekeye n'imyiyerekano ibandanya mu burundi mu kurindira umumenyeshamakuru wacu tabita mukamusoni ariko muri iki gihe turiko turavuga ku byerekeye itangazamakuru eka n'icyo kiganiro cyashikirijwe n'umutetsi ajejwe kugenduza ibinyamakuru turi kumwe n'umuprofeseur yitwa Fabien Cishahayo yanonosoye ivyerekeye itangazamakuru akaba rero nawe nyene yakurikiranye ico kiganiro ico kiganiro Fabien Cishahayo aho bavuga ko umutekano w'abamenyesha makuru ugeramiwe kandi mu Burundi vyarigaragaje aho usanga n'ibikoresho vyabo bishobora kunyuruzwa bamwe bagashaka kwicwa mbega icyo kiganiro fabien cishahayo mwacakiriye gute mwacumvise gute
ndumva yuko igihe hari umudurumbanyo nka bijya by'uburundi abamenyesha amakuru aho abantu benshi badashaka ko bariho bari kugira ngo babyerekane niho rero ndashimye kumva ntuzeyigira amahoro yavuze ati abantu menyesha amakuru muteza kubungabunga umutekano wabo mwari ari mwebwe muri ko muragira iyo myiyerekano canke ari abantu batiza kubungabunga umutekano mugabo rero bikantangaza kumva avuga ngo ngo ibintu birahinduka ngo abariko bagira iyo myiyerekano bagira ibintu bindi kubera abamenyeshamakuru ariho bari njye nibaza yuko abamenyesha amakuru bakora akazi kabo abagira imyiyerekano bagakora akazi kabo ni uko nyine n'abajonaliste b'u Burundi ubona nta n'abakiriho babikurikira jewe ndanezerwa no kubona abo bantu bashoboye kuba ariho bakiri kuko hari aho kumbure baba babirukana nizigiye ko batazobirukana kandi bazobandanye bakora akazi kabo ikindi nashaka kongera ko ni uko abo bantu bari baje gukurikira amatora iyo myiyerekano nayo ntiyari kuba ibintu by'amatora bitariko biradurumane bitariko birabamo umudurumbanyi w'abantunga abo bantu rero nibaza ko bariko barakora akazi kabo nk'uko nivyo bari bajejwe kugira gukurikira amatora iyo myiyerekano nayo iri muri aya matora mbe fabien cishayo ikiganiro gikozwe muri iki gihe tuzi ko amaradiyo atari make cyane cyane amaradiyo yigenga yaturiwe mukibona gute
jembo numenga ejo perezida wa repubulika yavuze ibintu ku bamenyesha amakuru mbona umenga nibyo gira amahoro nawe yaciye asubiramo jewe nari niteze yuko gira amahoro aba umuntu yigenga adakurikira ibintu perezida wa repubulika ariko aravuga ariko umenga yavuze ibintu byo gushyigikira ibyo perezida wa repubulika yavuze ejo
ego twibutse abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika ko twagize ibibazo bihambaye cyane rwose by'amatelefone twari kuba twashobora kunezerwa no kuvugana n'abamenyeshamakuru bari mu burundi eka n'abandi bose bari ngaho mu Burundi canke abandi banyapolitike bose bakurikirana ibibazo vyo mu Burundi hafi ariko muri iki gihe eh, telefone zisane ziriko ziragorana haheze nk'iminsi ibiri zigorana gatoya ariko nibaza ko ico kibazo kizova mu nzira ubu muri iki gihe kandi turi kumwe n'umushirana hitwa Innocent Bano nawe nyene yakwirikiranye ico kiganiro cashikirijwe n'umukuru urwego rujejwe gutangaza amakuru mu Burundi akaba rero yavuze cyane cyane kuvye ikiganiro haye amenyesha amakuru b'abanyamahanga eka n'abari mu Burundi e, mu shira ntahe bano hari akamo gategwa cyane gose n'abamenyesha amakuru ko gukingira cyane cyane abamenyesha amakuru ko abamenyesha amakuru batari ko barakora imirimo yabo nta makuru aboneka eka no, mu Burundi hari n'ikindi kibazo cy'ayo maradiyo yaturiwe ico kiganiro mwacakiye gute mwebwe
cyo nibaza ko ikiganiro cyaje hageze cyane cyane ko hariho akaduruvayi mu byerekeye byo kumenyesha amakuru i burundi wogira hariho umugwi umwe wogira n'ingwano y'abajonalisite niyo abamenyesha amakuru hamwe na leta icyo nashaka kuvuga ni uko igihugu kigengwa n'amategeko iyo kigengwa n'amategeko abagikoramo bose bateza kubahiriza amategeko nta n'umwe ari hejuru y'amategeko birababaje cyane kubona ko hariho amaradiyo yaturiwe muga turavye nyene ayo maradiyo yagiye aturirwa byari bijanye n'ibirya bihe nyene ingorane zashitse ya munsi kuva itariki cumi na zitatu mugabo hakaba hariho n'ikindi cuka kibi cari gihari hagati y'abamenyesha amakuru hamwe na na leta ku kiganiro cabaye uno munsi rero cyo nashaka gushimikirako cyane ni uko hariho abamenyesha amakuru bariko bigenza nk'uko boba bari bafise umugambi wo kugira bankadre imyerekano aho kugira umurimo wo gutanga amakuru kwenforoma bene igihugu bakamenya biriko biraba wogira bafise aho bahengamiye hamwe gusa bashaka ko amakuru aza ava ahantu hamwe gusa kugira barafise abantu bashaka guha amakuru kugira ibintu bije iyo babishaka abarundi bose bakeneye amakuru yigenga amakuru atafatiye ku byo umuntu yipfuza ko bishobora kuba niyo ngorane na cyane cyane ibyo bya nashimye cyane no kubona nk'abo bamenyesha amakuru bo hanze nk'uwo yaheje kubivuga ngo bari baje baje kureba amatora ngo niyo myerekane mu matora nibaza ko ngaho harimo ikintu kidatomoye neza abari baje mu matora ntibari baje mu by'amamanifestasiyo nibaza ko iby'amamanifestasiyo n'ibindi nicyo gituma bari bateza kwigenza uko amategeko yabemereye kuza mu gihugu gukora ibyo bari baje gukora icyo kibazo cyerekeye inama yakoreshejwe n'umukuru w'urwego rujejwe gutunganya amatora turakigaruka ko mu buryo burambuye ariko turafise n'uwundi mushinga ntahe ngaha kuri telefone yanonosoye amakuru cyane rwose ika yigeze no gutwara iradiyo rpa mu burundi eric manirakiza mwaramutse neza eric eric muratwumva ndabumva ndabumva yego turiko tuvuga ku kibazo gihambaye cyane rwose c'amaradiyo bwa mbere y'ubwawe mu Burundi kandi inama yakoreshejwe abamenyesha amakuru b'abanyamahanga n'abamenyesha amakuru b'abarundi eka akamo gasaba abamenyesha amakuru kurangura umwuga wabo neza mwakurikiranye iby'abashingantahe babiri turi kumwe bashikirije Fabien Cishahayo na Inosambano eka mwakurikiranye n'ikiganiro eh, twahawe n'umumenyesha makuru wacu ibujumbura avuga ukuntu iyo nama genze mbega murafise ico muvuga kuri ico kiganiro cyatanzwe n'uyu mutegetsi
ego eh, ico navuga nuko nta mwumvise ingene yabivuze eh, ikiganiro ndagishikiyemo hagati eh, numva Fabien Cishahayo ari ariko aravuga sinzi rero ibyo bavuze neza ariko icyo ntubanza kuvuga nagira mbanze ndamutse bagenzi banjye b'amakuru bari mu burundi bari mu bihe bitoroshe ariko nongera ndabatera intege y'uko bokomeza ku mwuga wabo ibintu rero biri mu burundi uko bimeze uyu munsi sinibaza y'uko ari ibihe bishobora korohereza umumenyeshamakuru gukora akazi kiwe nk'uko bitegerezwa hariho amaradiyo yaturiwe aturirwa nkana aturirwa n'abantu bambaye imyambaro ya leta ni ukuvuga yuko yaturiwe na leta ubwa kabiri urabye aho ibintu biteye icuka kiri mu gihugu ukaraba inyandiko zagiye ziraba imbere y'uko ibyo biba muribuka mu ntara ya bubanza hariho urwandiko umushingamateka yashyize ahabona yita abamenyeshamakuru amaradiyo abashyira mu mugwi na opozisiyo n'abajya baharanira agateka kazina muntu yuko ari bo bansi b'igihugu ni ukuvuga yuko ku ruhande rumwe naho hoba hariho agatotsi mu bamenyeshamakuru kuko byose ntibyera byose ntibyera ariko ukaraba ingene ibintu byagiye biraduga gushyika aho bigeze uyu munsi si ibintu byoroshye byo kuvuga ngo bari barakoresha amanama ngo babwira abamenyesha amakuru ingene bokora ntibishoboka ejo sinzi ko mwabonye abamenyesha amakuru ba rfi bari baravuga ingene ku musaga byari bimeze abapolisi bari barababwira ati ni muve ngaha mutavuye ngaha haya turabarasa cyo kimwe n'abanyagihugu ni ibintu rero bitoroshe igihugu gisa n'uko cyamaze kujya mu ntambara Eric icyo kibazo turakigaruka ko ariko turafise umumenyesha makuru wacu tabita mu Kamusoni ari Bujumbura atangura tubwire amakuru e, urakomeye umutekano wawe wifashe neza umutekano uh, wanje wifashe neza novuga nkuko biri mu gihugu muri umwanya mperereye mu Kanyosha urashaka kutubwira ibiriko biraba mu Kanyosha amakuru mashasha nuko uh, numvise muri ko murabivuga ko urongoye urwego CNC yasavye ko uh, bamenyesha amakuru twoza uh, turakorera ku bintu byose tukakorera ku myerekano gusa yasavye abamenyesha amakuru mpuzamakungu bo hanze bakorera amaradiyo hanze na cane cane abavuye hanze ko bokorera ku myiyamamaza iri kwiraba y'amatora jewe rero ako kamo nakumvise nca ndagenda gukorera ku myiyamamaza y'amatora mu Kanyosha aho umugambi witsinda dfdd uri kuragira imyamamazo mu kanyosha muri uyu mwanya rero uyu mugambwe abanywanyi bawo bariko baca kw'ibarabara rya gatanu muri uyu mwanya niho bahejeje guca bagenda ariko ivyo bintu ntivyoroshe kuko abanyagihugu bo mu kanyosha baciye bicungera kuko imbere y'uko abo banywanyi b'umugambi witsinda dfdd barengana igipolisi kibanza kurasa ni ukuvuga ngo kirashe kirasa hejuru kugira ngo abanyagihugu bari ku mabarabara bagende ku rundi ruhande naho abanyagihugu urabona ko baterana amabuye n'abapolisi hanyuma hariho abasirikare baca baza gusukamwo mabisi abagira imyamamazo nabo nyine urabona ko batorohewe hariho nk'umutamakazi na bajije yari ko ariruhutsa mbona ko arushe atarambwira ati jewe ntaco novuga nkibona muri ko muranadutera amabuye wewe ntivyari vyoroshe ko atandukanye abamenyesha amakuru n'abanyagihugu kuko umumenyesha amakuru muri uyu mwanya ntaronka n'ahagarara ntuvuga uti mbega ndahagarara mu banyagihugu ariko mbega tabita ntaguciriyemo ntaguciriyemo ariko baragira imyamamazo barakwita ugira imyamamazo uhamagaza impande y'umupolisi nawe nyine n'ikibazo abagira imyerekano bashobora kugutera ibuye ni ukuvuga ko rero bitoroshe gukora ku mwanya tabita mbe hari akantu kameze nk'akaranga abamenyeshamakuru boba bambara imbere kuja ahabera imyiyerekano abamenyesha amakuru ego ego frederic ni ukumenyesha yuko nko muri uyu mwanya jewe nambaye baje yanditse ko tabita mukamusoni umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika hariho ikimenyetso cyerekana ko ari ijwi rya amerika ku rundi ruhande nari kumwe n'uwundi mumenyesha amakuru akorera ikinyamakuru cyitwa igihe ni ikinyamakuru gikorera mu burundi no mu rwanda nk'umumenyesha amakuru wo mu gihe itwara isize ntizigire wewe eh, aba ugwaruka rw'umugambwe sendi david rwari muri iyo myiyamamazo rwacira umuza gufata amafoto ruvuga ati ari igihe ariko imenyesha amakuru igihe ntitucemera gufata amafoto eh, baratubuza gufata eh, novuga ngo amavidewo hanyuma turatekereza eh, turabireka eh, turabareka barabandanya urabona ko hariho kutumvikana hariho ugushamirana eh, novuga ko gufatiye ngira ngo nko kuri politike eh, bamwe uko babona abandi uko babona nkumbura ibinyamakuru bikora hariho nkumbura ukuri kudasha- bamwe badashaka ukuri kuvugwa hari abandi nabo bavuga bati uyu menyeshamakuru ntatuvugira ukuri novuga ko ntibyoroshe n'ukuri Eh, tu- tugarutse ku kuri iyo nama yakoreshejwe uyu munsi hari ikintu mwahakuye eh, kibeza agatima ko abamenyeshamakuru bazokingirwa kurusha mbere
frederic sinavuga ngo amenyesha amakuru bazokingirwa ahubwo umuntu aravye ico ico kiganiro uko cari kimeze eh, usanga ahubwo umumenyesha amakuru atana kazoza na gatoya afise kuko eh, abamenyesha amakuru b'iradiyo y'abafaransa umumenyesha amakuru w'iradiyo y'abafaransa toni yahore yabajije ati mbega none ubu abamenyesha amakuru ku igipolisi hariho ejo umumenyesha amakuru w'ikinyamakuru c'abafaransa afp eh, yatotejwe n'umupolisi mbega mwebwe sense ko mwatanze eh, twatanze amafaranga kugira ngo tuze gukorera ngaha uwo uwo mumenyesha amakuru akingirwa gute Eh, uwurongoye urwego sense yavuze ati izo ni inzego zibiri zitandukanye sense ntishobora kuja kwinjira akazi mu gipolisi n'igipolisi ntigishobora kwinjira mu kazi ka sense eh, naho izo nzego zose ari iza leta ariko ntawinjira ka- mu kazi uwundi Ah, hanyuma hariho ikindi kintu icegera c'uwurongoye sense yaciye atubwira eh, tutari muri ico kiganiro jewe yanyibwira ati eh, kuko yari yanamvuze aravuga ngo amakuru ngo ejo ngo natanze ngo yo kuvuga ko ibinyamakuru byacu ngo ngo bitariko birakora byigenga ngo barimo ngo agatotsi ngo kuko- ngo hari ibindi binyamakuru byigenga biriko birakora Eh, ndamubajije rero yambwiye ati eh, ni ukumenyesha ko muri ibi bihe bigoye bu- turi mu bihe bitoroshe mu burundi ati ku buryo nko muri egypte ati baheruka mu nama ngo barababwiye yuko n'abamenyeshamakuru bageze aho babarasa ati n'abajejwe agateka ka zina muntu barabarasa bari ku rubuga bagiye kuraba biriko birakorwa ati hanyuma igihugu kikemera ibizoba mu nyuma urumva rero sinovuga ngo umenyesha amakuru azokingirwa ahubwo abamenyesha amakuru nibaza ko aribo bokwicungera bo nyene Eh, uraguma hafi tabitatu urashobora ku- kugaruka ko urakoze cyane rwose kuri aya makuru duhaye hanyuma reka tugaruke kuri Fabien Cishahayo yanonoseye ivyerekeye gutangaza amakuru eka n'ivyerekeye guhanahana amakuru Fabien Cishahayo ivyo bintu byose bishikirijwe mu vyakira gute ibyo bintu biranteye ubwoba kuko nari nzi yuko ah, amaradiyo y'i burundi baya- bayazimije o- aba- aba- abanyamahanga bo bazoshobora kutubwira ibintu biriko biraba biranteye ubwoba n'ukuri sinzi nyene igihugu cacu sinzi simbona igihugu cacu iyo kiriko kiraja ariko ivyo rero byose ah, ndazi neza ko abanyama- aba- aba- abamenyeshamakuru bama bakora mu bihe bigoye kandi bakabandanya gutanga ama- ama- amakuru Eh, mugabo ntizigiye yuko nawe bazo- bazokwigumya abantu aba- aba- abantu bakeneye gucungira umutekano bazokwigumya ntihagire uwo bagandagura Ego Fabien Cishahayo urakoze reka tubaze n'umushinga Innocent Bano nawe nyene bano ikintu mubona cokorwa kugira ngo abamenyesha amakuru wubahirizwe bagende gutangaza inkuru atabwoba ko urazi ko muri iki gihe hari impande nka zibiri eh, zishamiraniye kugira ngo abamenyesha amakuru ntibumve ko bageramiwe n'uruhande na rumwe cane cane muri ko biraba mu Burundi hoko gutya icokorwa nabivuze kare ni ukwisunga amategeko kuba igihugu kirafite amategeko kigenga hanyuma inkuru batanga nayo nibaza ko aba akeneye kuronka inkuru n'abarundi bose turabye nkatwe tuba ngaha i buraya usanga inkuru turonka ubu wogira uburundi busigaye bubaho kuri ritime ya manifestation mugabo tuzi ko mu burundi hari ibindi bintu byinshi biriko birakorwa cane cane nk'uko babivuze ivyerekeye ivy'amatora nibaza ko abaru- aba- aba- abamenyeshamakuru bakwiye eh, kwiyumvira gatoya bakaraba umwuga wabo kari umwuga ubaha agati- a- uba- ubaha agateka bivuye ku nkuru batanga ushobora no kubacafuza bivuye ku nkuru batanga eh icyo nosaba ni uko abo banyamakuru boja hamwe bose abanyamakuru b'uburundi bakaraba ico bashobora gukora bari hamwe kugira uburundi ntibabuhindure uburundi burimo ingwano ba- uburundi bube uburundi tuzi ko buhari ubu uburundi buriko burategura amatora ego n'uburundi agace kamwe karimo abariko bagira imyerekano mugabo amakuru ntabe gusa ku vyerekeye imyerekano kuko ntaco baba bariko barakora hari ibintu byinshi biri ko birakorwa mu burundi ntibavuge inkuru mbaho y'ibyo biri ko biraba byose ntibavuge gusa imyerekano kuko abarundi mirongo icyenda ku ijana bari mu kandi gace k'uburundi barakeneye ko ibiri ko birakorerwa iwabo nabyo bimenyekana ntibakeneye kumva gusa ibiri ko birabera mu gisagara cya bujumbura eric manirakiza wavuze ivyerekeye wavuze ko hama hari nk'agatotsi mu gihe cyose ikana mu bamenyesha amakuru hashobora kuba hariho abadatangaza amakuru nk'uko bikwiye ubu naho kugwa iki cyane cyane kugira ngo nk'aho hari agatotsi nako nyine kave kuko ibi ni ibihe bihambaye cyane rwose aho ijambo ribi rishobora gutuma umuriro waka frederic nanga kukubesha nta kintu na kimwe gihari cyo gukora ubuya kuko n'ayo maradiyo n'abo bamenyesha amakuru bavugwa ntabahari benshi barahunze abandi barinyegeje ayo maradiyo yaraturiwe ibyo bano ariko aravuga ngo ngo abanyagihugu bakeneye kumenya inkuru bazumvire hehe ayo maradiyo yaraturiwe kandi yaturiwe na leta ega yaturiwe na leta twarabibonye mu masanamu kubonesha haje abantu bambaye impuzu z'igisirikare n'igipolisi basohora abamenyesha amakuru babwira ati ni mutwe ngaho umutekano ntumeze neza bamaze gusohoka baca barayiturira bonyine ibyo ndiko ndababwira nibyo hanyuma erike kuri icyo kibazo nyine hariho iradiyo bavuga ko ikorera leta rema nayo nyine yaturiwe n'abasirikare n'abapolisi yoyo bivuga ko hagiye abantu bo bari mu myerekano hanyuma baragenda barayiturira navyo nyene n'amakosa mabi cyane mabi cyane rwose byose n'amakosa guturira amaradiyo
bategerezwa kubihana hanyuma rero amategeko y'igihugu ku bisanzwe yama yarahonyangwa iminsi yose kandi ikibabaje ni uko abategerezwa kuyubahiriza ubwa mbere ari leta nibo bayahonyanga ubwa mbere nico kibabaje rero mu burundi hanyuma ibyo kuvuga ngo imyiyamamazo ni ukuri ibyo bintu byo kuvuga ngo imyiyamamazo urabye umwuka uri mu gihugu ni ibintu novuga yuko ari ugusiga inkore ku maso kuko igihugu ntigitekanye igihugu ntigitekanye kubaza yuko hashobora kuba amatora ego arashobora kuzoba mugabo icyo gihugu mbega kizogenda gute ibihugu bisanzwe bifasha uburundi byamaze gutangura gufata ibihano sizi ko mwabibonye ububirigi bwamaze kuvuga yuko butazusubira kandi guha imfashanyo uburundi ni ibintu rero byinshi biri ko biraba ikibazo nyamukuru imvo n'imvano y'ingorane ihari ni uguhonyanga amategeko amasezerano ya arusha niyo nkomoko bajya bamenyesha amakuru bavuye mu bindi bihugu ntibashobora kujya murazi yuko iminsi yose hari icyo bita doshuwa done information abo abamenyesha amakuru bagenda kuraba ahantu hari haba hari kwaraba imyiyerekano iyo ariyo myiyerekano idatuzwa ngo abantu babarase cyangwa babatere bya rakibuje ndekumbure ntiyosubiye kuba inkuru mugabo ikindi nacyo novuga ni uko hariho byinshi bitavugwa byo mu gihugu hariho ubukene bwinshi bwugarije abanyagihugu kumbure yaba buvugwa hagatorwa n'inyishu y'uko inyishu zoshobora kuboneka ariko by'ukuri ntihagire umuntu uno munsi akondana abamenyesha amakuru bo mu burundi ahubwo abantu b'abamenyesha amakuru bose bari bakwiye guhaguruka bakabashyigikira kuko ibihe birimwo biragoye jeno bigereranya no mu mirongo irindwi na kabiri igihe bugara amaradiyo ya korodaki hamwe na ndongozi kugira ibyo bimenyesha amakuru ntibitange inkuru ku bintu bibi byari ko birakorwa n'ubutegetsi icyo gihe uyu munsi rero erike urashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose ibibazo by'ubukene wavuze ko no mu gihe abari korakora imyerekano bo barika bakidegembya n'imyerekano itoba ikiri inkuru fabien cishahayo mwanonose ivyerekeye guhanahana amakuru no gutangaza amakuru ico ciyumviro iciyumviro ciza iciyumviro ciza ukuntu reka ndabisubire nk'ibyo navuze mu kanya ibi bintu by'amatora iyo bigenda neza ni ukuvuga yuko iyo perezida atavuga ati ndasubiye atihagira ngo asubire kwitoza n'iyo myiyerekano ntayibiri kwiraba ni ukubera rero ibintu by'amatora byagenze nabi iyo myiyerekano yabaye abantu rero baje gukurikira amatora n'ibyo bateza kubikurikira bakabivuga nta kuvuga ngo ngenda kuvuga ngo muri ko muragira bijya urumva rero ngo ni muri ko murerekana ngo ngo mu kindi nyine biri mu gihugu ahandi mu gihugu nyine biri ko biragenda abantu bari bariyamamaza nyine biri ko biragenda nabyo nyine barabikora mugabo ikintu kiduhanze amaso muri iyi minsi ni ni- ni imyiyerekano kandi ikibazo nyamukuru niyo manda ya gatatu ya perezida nkuru nziza icyo kibazo mu kivuga ko ikimushi yanahe ino sambano iyi ntandaro ya byose ngo ni kiringo cya gatatu mu byakira gute
Tatakiri- bitakiri ingorane kuko amategeko arabivuga neza hanyuma ntawubuza umuntu wese afite icyiyumviro cyiyo kukivuga icyo yifuza nibaza ko abatifuza ko yatokwitoza ni uba- ni ubu- ni ubu- ni ububasha bwa- ni ubu- barabifite ububa- ubu- ububasha Eh, barafite uruhushya kujya kubikora bakaja mu ibarabara mugabo aho bintu nshaka kuvuga twari ku kibazo cerekeye iby'abamenyesha amakuru nibaza ko uko ariko arabivuga nk'uko erika abivuze nibaza ko abamenyesha amakuru tutobafata nk'uko ari abantu nuko nagivuga mu gifaransa extraterrestre twarabonye uwakurikiranye ibyigwa byo muri amerika latine cyane cyane mu gihugu cya venezuela aho abamenyeshamakuru eh, Chavez urazi ko yarwanye n'amaradiyo barashaka no kumutembagaza kubera iby'amaradiyo ayo maradiyo menshi na me- menshi yari ashyigikiwe nande ni- na leta zunze ubumwe za amerika ariyo bita seya kugira ashobore gucafuza uwo nyakwigira Chavez ibyo twarabikora ivyo mu- ni birego mu- mu Mushyantahe myaka- ma- mu myaka mirongo icenda ivyo ni birego bikomeye mu shantahe ino sambano ah, ata muntu yokwemeza ata makuru y'imvaho na hari rimwe iyo bariko baravuga rero bavuga bati twebwe urabona aba- abazungu bahagaritse ama- imfashanyo bahagaritse imfashanyo kubera iki ba minsi yose batanga akararo kubo hanze badashobora kubona n'ibyo abarundi bo nyene bashaka bama bashaka kubona ibyo abo hanze bashaka nuko n'abo hanze baba babifitemo uruhara mw'ivyo bintu nico gituma abarundi baga ku- kwirya eh, kwirya urwara bakavuga ati dukorere uburundi ntituriko dukorera abo hanze bahagarike mugabo bamenye yuko aba n'abo hanze ababa hanze n'abarundi bose bakeneye kumenya ibiriko bira mu burundi ku barundi bose twebwe turi hanze uno munsi twumva gusa ibya manda ya nkuru nziza twumva ibya manifestation none nta ubu igihugu ntikibaho bakavuga ibintu abajournaliste bo hanze za france 24 za rfi za ande twumva amakuru gusa atangazwa kujya abo muri opposition na societe civile n'abandi bagwanya manda ya nkuru nziza bavuga ntitwigera twumva ibindi ba barundi benshi none ko habaye n'imyerekano y'amahoro nta namwe twigeze twumva ko hariho abantu baje kuvuga ku maradiyo ko mu burundi habaye imyerekano y'amahoro kandi jewe niyo narindi narabonye itsinzi ry'abantu bari mu ibarabara ntituze turahendana abarundi bari bakwiye kugi- kwi- kwijya ugwara abamenyesha amakuru bavuga ati bagakunda igihugu bagatanga amakuru ashobora guhumuriza abanyagihugu bose atariko ahumuriza abo hanze Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na ino sambano tukaba turi kumwe na professeur fabien cishayo tukaba turi kumwe na eric manirakiza
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tubibutse ko twatumiye abashingantahe batatu bakomeye barimo abamenyesha amakuru turi kumwe na Eric eh, Manirakiza yahoze arongoye radio RPA mu Burundi tukaba turi kumwe na professeur Fabien Cishahayo nonose vyerekeye itangazamakuru no guhanahana amakuru turi kumwe kandi na Innocent Bano tugarutse kuri wewe mushingantahe eh, Fabien Cishahayo Eh, Eric yata- bano mushingantahe bano yatangaje ikibazo gihambaye cyane rwose niba ndazi ko mukurikirana amakuru yo mu Burundi kivuga ko amakuru ikamenyesha amakuru abanyamahanga nabo hagati mu gihugu bose ba tangaza amakuru barinze gutora ico ni kirego kidashobora kwemerwa ariko reka twumve iciyumviro mushika ko akaba yatanze akarorero kuko umengo hari imyiyerekano y'amahoro yabaye hanyuma ntiyagira ababitangaza nk'uko amakuru mu isanzwe atangazwa fabien cishayo aho muhabwa kwiga
ndabitwenye mpave mvuga nti eh, iyo abapolisi babarasa ngira ngo byari kumenyekana bariko bivuga mm? iyo abapolisi babarasa nk'uko bariko bararasa barya abandi ba- ba- ba- bagira imyiyerekano ngira ngo ba- bya- byari kuvugwa Um, jewe sinshobora kuvuga